Galchuma ofiin sandagaa warqeen VOA afaan Oromoo VOA 24 naayil saatirraa caqasuuf jirti. Waanjoo tan hojjannaa tokko deebiinee ittiin sanitti himna guyyaa boqonnaa lamaaniitti barbaachuu kudhan sadiitii kudhan afuriitti waanjoo tan hojjannaa tokko deebiinee sanitti himna suuraa lafee. Akki dargaggoo Saadiq Haajii Ibrootti jeesani baaleetti muddamsuu muut jira. Saadiq Shifeerii Dinshootti jeesan maatiif warri lafaa poolisii Oromiyaatti jeesee jedha. Bulchiinsi nageenya godina ammoo qorachuu jiranii jedha. Muktar Jamaleen nu erge.
Godina Baalee aanaa Diinshootitti wiixata halkan qixxee gama kiibxata bariititti ilmi isaanii du'ee argamuu dubbatu maatiin Saadiq Haaji Ibroo. Namni lubbuun isaa darbe Saadiq Haaji Ibroo konkolaachisaa konkolaataa fe'iinsaa Ayisuuzuu jedhamuu akka ta'ee fi Shaashamanneerraa gama godina Baaleetitti imalaatiniin turuudha dubbatama. Du'uu isaa dhageenyeetiniin erga gadi baanee maaltu ta'ee jaarsaan qorachiisnee booda odeeffannoo fi dubbiin irra geenne kana jedhu Abbeeraan Saadiq obbo Huseen Abdoo.
Xiyyoo itti duraa waraanni addisuun oolu jedhanii waa'ee waraanaa fi sibiilee jeequmsa guddaa kaasee jeequmsi hagana hin jenne ka'ee. Eegasii amma ammoo itti qorannee qoranneetiin hin jennu warra paatarooliitii fi warra poolisaatii jedhaniitiin dhimma kana akka poolisaatii fi akka paatarooliitti qabaniitiin hin jiranii. Naga'ummaan nama karaa deematu karamaa gadi fuudhanii herreegumaaf jecha mallaqumaaf jecha kaajaa beekana bakka hunda biraa hin jiru.
Amma warra paatroolaa yookaan ammoo poolisatu ajjeese yaada jedhu maalirraa dhaqqabuu dandeettan yaada kanarra?
Foormishiin jiru poolisni paatroolli illee akka waan makiinaa wayii kontirobaandii fe'ee deemu wayii isa dura tartee lammata ammoo makiinaa kana akka waan poolisni illee takataattalu duubaan deemtu paatarooliin illee akka waan makiinaa kana naannessitu gidduu kanatti irratti dhuftee inni karaa deemaa gara bakka deemu bakka qabdeetuma xaragaa deemta jetteeni akka oduun hojii amma hamachuu deemtutti karaa deemta jetteetiin duubaan ta'e tokko Dhiitiidhaan mataa keessa dhohitee dhiitii fuulduraan rabaanfachaa haate dhiitii lamaan natti fakkaate kan mataa dhaameetti hin ture.
Amma isin maalitti jirtan reeffa awwaalattan moo maaltu jira?
Geeffaa dhimmi waan inni du'ee kun badalbitti waa qulqullaa'u jennee nama kennaa mililikii erginee jirra.
Reeffa maatiin itti dhiyaatee laalee maal fa'aa akka ta'e waan argitan maal qabdan?
Qabnu wanni reeffi qabu sadasiidhaan illee dhaameetti hin jira. Dhiitiin ammoo mataa seentee fuulduraan keessaa laata.
Namni yeroo taateen kun ta'ee fi ajjeechaan Saadiq Ibroo irratti raawwatame jedhee achi waliin jiraachuu dubbatu ammoo gargaaraa isaa konkolaataa waliin hojjetu waggaa tokko oliifillee akka Saadiq Haaji Ibroo wajjin hojjetu isaa kan dubbatu Ibraayim Hassani. Ibraayim Hassan magaalaa Shaashamannee turanii imala gara Baaleetitti taasisaatiniin turaniin diinshoo yeroo gahan halkan keessaa gama sa'aatii torbaatitti maaltu akka mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himee jira.
Amin jennee magaalaa Shaashamannee meeshaa wayii buufnee deebi'aa jirra. Halkan keessa sa'a torba ga'ee jira. Bakka nuti jarraa gad dhufaa jirra. Waraanni mootummaa kun laga danqaa jedhamu irratti nu afoo godhe. Gubbaa ol talee makkaa makiinaa faarsii takkatu jira. Isiidhaan nu duuka zooree wayita jedhu duubumaan rasaasan nutti tokkosanii. Olmaan gabbiinee takka keessa jirra.
Sa'aatii meeqa yeroon kun?
Sa'aatii torba. Bakka inni duubaan nutti tokkosamee duraan makiinaan karaarraa baddee mucaan hin dhahamee Bakka ani gabboyeetuma barrii takka gad darbee bibichaan gara bosonaa baqadhe silkii illee isa carraa harkaan qabu silkii gatee jiraanii durumaa bosona keessa seenee fagaadhee gaara gubbaarra taa'ee hojii laalu achitti gabbuusanii seerroodhaan tuma poolisiima haaraa amma biyya keessa seente kana humna addaa poolisii oromiyaa tana.
Isaan isin duuka deemaniitiin isinitti dhukaasaa turan erga ture akkamitti miliqxee gana fagaachuu dandeette?
Makiinaan karaa irraa hin badde beektaa? Dhukaasa nutti tokkosanii ka'anii hin dhaabne jennaan lafni nurraa jiran. Jennaan fiigee laga gama ce'ee duukaa keessa seenee dhaabbadhee ilaalee ture. Akka isaan na duuka gaarallee baanii jennaan gaaruma keessa miliqee. Lubbuun isaa na biraa bahuuf baay'ee na dhagame baay'ee bakka ta'uu hin dandeenye guyyaa kaleessa mana dhuunfaatti dhokadhee ciisaa ture na barbaadaa turanii achumatti mana firaa wayitti galee bulee har'a gatan xiqqoo haasa'uu danda'e malee guyyaa kaleessa na dhukkubaa oolee.
Bulchiinsi godina Baalee namni konkolaachisaa konkolaataa fe'aa qabateetiniin deemaatiniin ture saadiqa haaji ibroo jedhamu dhuguma bakkeetti rukutameetiniin arguusaa eeruun akka isa dhaqqabee fi dhaqanii erga achii kaasanii hospitaala geessanii booda lubbuunsaa darbuu dhaga baase garuu eenyutu ajjeechaa kana raawwatee wanti fuulduratti gadi bahaniitiniin dubbatan hin jiru hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis waan ta'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Sababni maal akka ta'e irratti qoratamee addaan hin baane karaarra miliixee konkolaachisaan yeroo san makiinaa san qabatee socho'u rukutamee keessatti innis jigee makiinaanis dhaabattee karaa gadhiifte warri karaarra deemu ibsaa makiinaa argeeti eeruu qaamolee nageenya poolisii kenneeti. Poolisiin achi gaheen booda namni amma lubbuun isaa darbe kun yeroo sanitti lubbuun isaa hin darbine dafanii gara buufata fayyaatitti geessanii achirra riifarii jedhamee otoo lubbuun isaa darbe. Garan taane dubbii hiikanii akka qaamni nageenyaa ajjeesetti ololli garaagaraa oofamaa ture. Innis makiinaa keessatti jigee fi achi keessatti sibiilli adda addaallee akka jiru makiinaa keessatti argineerra. Kanaaf namni yeroo sanitti isa waliin ture tokko ammatti argamuu hin dandeenye. Innis bilbila qabu maraa cufatee haga ammaa isas ka hordofaa jirruu fi eenyummaa namichaa garuu addaan baafneerra. Haa ta'uti garuu haga ammaa bakka jiru beekuu hin dandeenye namni waliin ture isa akka ta'e odeeffannoodhaan irra geenyeerra.
Maatii bira amma heddumminaan kan ka'u sochii kontirobaandii naannoo sanitti to'achuudhaaf humni poolisii naannoo sanitti paatrooliidhaan socho'a. Isaantu naannoo sanirra socho'aa ture waan jedhu kaasa maatiin.
Lakki akka tasaa ta'etti yeroo gochi kun raawwatamu qaamni nageenyaa hin jiru bakka baay'ee mee fakkeenyaaf obbo Ashannaa fi nama waliin jiru shakkinee barbaadaa jirru kanatu ajjeese jettanii shakkitan haa jennu. Namni kun yoo waliin jiraate gaabbiinaatti ajjeesa moo bakkeedhaa dhukaasee mastaawotii fi sibiila duwidaa konkolaataa kanaa dhaya.
Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmichi baay'ee waldataadha. Ammatti waan nuti isa arginee fi waan taajjabnee sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kan ammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbatee kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a.
Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii amma irratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyaa isaa waliin ture jettan kana qofa irratti xiyyeeffattan immoo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira.
qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru.
Mormiin magaalaa Diinshootitti guyyaa kaleessaa erga saadiq lubbuunsaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiniin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiniin jira. Geejjibni magaalaa roobirraa gara shaashamanneetitti imalullee addaan citeettiniin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makaniitiin biqilchan GMO qabaachuu maltummaan malli falamaa jira. Teshoomee hundumaa Noorweeyitti barumsa PhD barachuu jira. Itoophiyaan midhaan akkana kan qabaachuu malee jedhetti GWS gaazexaa Addis Istaandard irratti barreesse. Jirbiin akka kanaan biyyitii burkiina faasoo facaafatteeyyuu guddoo biyyi miitee jedhe sun qofaa miti biyyiti dhibiilleen inum jirtii jedhe GMO qabaachuun miidhamte jubeen nutti biyyiti miidhamte tanfa'a.
Biyya hindi yoo ilaalle iddootii har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture. Waan kun conspiracy theories jedhamullees akkasumaan hamii jedhamee namnillee waan adda addaa irratti haasa'eedha garuu. Namoonni biyya hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaatamaan ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teekinooloojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruurraan kan ka'e lubbuu isaanii kan balleessanillee qotee bultoota hedduutu jiru qotee bultoonni jirbii jedhamee kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha gamoo jirbiitiin illee. Isarra dabarsee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qooccoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Inni illee gadi ba'aa jechuudha boru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teekinooloojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Boqqolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO'n kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu hin eeyyamu biyya kanatti.
Kanaan dura Itoophiyaan fi biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate. didanii turan amma akkamittiin gara tole jedhanii fudhachuutti ga'an.
Akkuma barreeffama koo irratti argite ministeerri qonnaa biyya Ameerikaa kan dhimmoota biyya alaa irratti hojjetu gabaasa inni finfinnee irraa qopheessee ministeerri qonnaa Ameerikaa kun maxxansirraa ka'een gabaasni sun namni beekaan akka biyya keenya keessa hin jirre waan kana irratti muuxannoon akka hin jirre seerrisaa qaawwaa baay'ee akka qabu akkasumallee qaamni sabaa siivil soosaayitii inni jennu kun dammaqina akka hin qabne uummanni finfinnee ijoollee isaatiif akka midhaan GMO irraa hojjetame laachaa jiru akkasumas gargaarsi nyaataaf jedhamee gara biyyaatti galu namoota beela'aniif waan kun itti makamee akka laatamaa jiru gabaasa sunirraa ifaa ifatti barreeffameera namni hundi laaluu qaba. Deebisee immoo barreeffama isaa gaafa dubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni hin barannes haala suniin gabaasni sun kan gabaafame. Isatu akka kaase anaan. Namni dammaquu qabaa kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuuni kana nanii galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha. Gaaffii natti jettee biyyoota Afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette.
Itoophiyaanis kanaan dura.
Eeyyee gabaasa sun yeroo laalu karaa biraa immoo kan irraanfadde Itoophiyaatti jalqabamee jennaanii jedha gabaasni sun biyya Afrikaa hundatti illee gurguramu babal'isuun ni danda'ama jedha. Jechuun egaa kuni gaafa yaadu yuuniyooniin Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru lapheen Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru dippiloomaasiin yookiin immoo namoonni biyya Afrikaa adda addaarraa Finfinnee keessatti biiroo banatanii biyyoonni adda addaan finfinnee keessa kan isaan jiranii sagantaan afrikaa bal'aa keessatti hojjetamu hundumtuu finfinnee irratti kan inni qophaa'u kana natti fakkaata tokko yaadni isaanii lammaffaan immoo seenaa keessatti kan beekamu Itoophiyaan biyyoota afrikaa hunduma dura buutee waan kana falmaa turte qonnaan bulaan nuti qabnu afrikaa keessatti kani lafa amma bixxillee geessu qabu kani ammallee qotiyyoo mukaa walitti dhee qotu ammallee kan tiraaktarii baay'ee hin beenne meeshaa ammayyaa kan hin gargaaramne waan ta'eef teeknoloojiin kun beekumsa meeshaa qotee bulaan keenya itti gargaaramu qabeenya inni qabu wajjin hin deemu akkasumas immoo rakkoon inni fidus immoo qorannoodhaan waan addaan baafamee hin beekamneef miidhaa fiduu danda'a. Qotee bulaan keenyi qabeenya midhaan garaagaraa qabu kana irraanfatee gara kanatti gore jennaan waan kun immoo boru fashalaa'e yoo ta'e isa nu jalaa bade immoo deebisuu waan hin dandeenyeef of eeggachuu waan qabnuuf waan kana fudhachuun hin malu. Teekinooloojii kana wajjin immoo ka deemu keemikaalli adda addaa namni gargaaramu waan jiruuf innumtillee beekumsa waan barbaaduuf haala ittiin qabannaa waan barbaaduuf baay'ee sodaachisaadha. Waan baay'eetu ilaalameetika.
Mormanii turanii jechuudha.
mormanii duranii Itoophiyaan Itoophiyaayyuu qofaa miti akka Afrikaatti yeroo waliigalteef gaafa mari'atamu otoo waliigalteerra hin ga'iin Itoophiyaan sagaleen ishee guddaa ture. Akkasumas immoo G77 ka jedhamu immoo jira. Biyyoota torbatamii torba pilaas chaayinaa ka jedhamu biyyoota warra Ameerikaaf, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa toon dabalatiin jechuudha. Kanas dura buutee sagaleen ishee kan dhaga'amaa turedha waan kanarratti. Dooktor Tolda Birhaan Gabra Egzaabeer ka jedhamu waggaa diddamaaf namni mirga qotee bulaaf mirga namni falme kan badhaasa adda addaallee argatee beekamu seera adda addaallee kan dura bu'ee barreessuudhaan beekamu biyya keenya bakka bu'eeti kan inni falmaa ture isa wajjinis baay'eetu jiru.
Obbo Tashooma hundumaa maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa fayyaa ta'a.
Aanaalee gammoojjii gujii bahaatti shani namirraa eegan jedhaniitiin olloo tursiise bulaa hedduu walitti goggodaansisan. laf kiiloomeetirii dhibbi caalti keessi nan ba'uu dhowwani obruuf waan hedduu irraa nu buqqisani laftaan makiinaalleen keessi hin ba'u gabaa dhaqachuuf midhaan qarqaarsi mootummaan nuu kennuullee argachuu dadhabne nami beelan akkama jira jedha horii lafa bulchiinsi immoo tun dhara ummati baay'ee mari'atetti laf nagaatti ol godaanee jedha lafti akka guddaan nami irra godaansisan jedhan tunin ana gumii eldallooti faana liban fa'a warri sodaaf jedheetiin maqaa dhuffatu hunin akkan jedhe laf nam keessa godaansisan jennutti.
gumii eldallooti faana liban irra godaansisanii jiran fulanni qubatu kiloomitiira dhibbaaf wayin ballattii jechuun naannoo irra godaansisan humnaan giriifaa humnaan baddanaafaa bulbulufaa adaadii bokkoolaafaa gurfumnufaa iddoo itti fulaan irra godaansan tannee ofiruu qabuuf ta'amma ofiruu sun akkasi baddeef.
Yoo godaansisan maan jedhanii godaansisan.
Sani qallabdanii sanii yookiin bitanii jedhanii kanarra godaansisan. Horiin inni qabu qorayyuu waan xiqqoo tokko wanni xiqqoo wanni qaba kaanam lafa waliin riddee lafa rooba sanayyuu amma horiin iyyuu doolaafuyyuu akka uqqinda deema jira wal kamarsanitti hin birciisan waan ta'eef.
Ardaan itti godaansisan eessa?
Ardaan itti godaansisan haala gumii waldalloo suni magaala abdama dheeraa suni afaan suniin marsanii afaan kaambitti akkasi qubsiisanii waraana mootummaa marsee akkasitti uummata qubata gandi boobaa bakka gadda dhanillee akkas qubata bulbul bakkee dhanillee akkas qubata bakka gubaa bakkee dhanillee akkas qubata dambii bakkee dhan akkas qubata dibbi akkas qubata fula waraana jirtu fayyuu hunda uummatii marsee qubataa jechuudha wanni inni sooratu kollee hin jirtu yoo uummatii waan kan gaafatullee shaleen kasaniif hin nutuuti jedhanii wanni hamtuuni amma sana maatiin beelaan namni gaggabe hedduu.
Gaafii ati namni beelaan gaggabee jettu yoom?
Hoobi dabarte guyyaa inni beelaan gaggabee uummatii wanni inni sooratu kollee hin jirtu yoo uummatii waan kan gaafatullee shaleen kasaniif hin nutuuti jedhanii beelaan namni gaggabee hedduu wageen inni maqaa keessa beeku tokko hin jira baggajjaa diida areeroo namni jedhani maatii gara saddeeti qaba maatiin gara afurii gara achaan keessa gaggabdee jirti caarqolee boruu rooba namni jedhani maatii gara sagali qaba namni gara sadii beelaan gaggabee kaalleen badhaasa galgaloo nama jedhani maatii gara kudha tokkoo qaba namni gara shani gara achaan keessa gaggabee walirra yaanettiin yaanan qadaadaa waltu guurettiin itti kenneen akkanaan lubbuun isaanii qara hin baane horiin akkasi qaltittiin nama kan malkaan dabarsitullee hin jiru shanee qaltan waan jedhaniif horiin cufayyuu laakkaamettiin gabaasii wanni galmeen isa mootummaa bira jiru waan taateef midhaan facaafate hundayyuu irraa kaasanii yoo inni obruu keessatti hojjetan garrisan shanee jedhanii obruu seenu obruu golgaaf galdeessee gaaraa balleessee akkasumatti duwwaa irra irratti hafettiin miidhama akkanaa kan kee jiraa jiru.
Namni wal keessi yaa'e wal keessi jechuun geejjibi faan jira namni gabayaa dhaqachuuf laf namni keessa hin socho'uu jettan.
Geejjiba konkolaataa wanni jedhanii jirtu sun hin deemuu yoo jaatin harree faattee deemteeni daan bitachuu lakkisi adoo qarshii qabaatillee uummatii fulan waa bitatuuf iyyuu hin qabu shanee geessisaa jedhani midhaan fuulanis irra karsaasan shanee geessisaa jedhani hokkii tokko harka qabattee dabruu hin dandeettu. Aree aree lakkisi.
Agiyoomi akkan walti godaansisanii jedhan jechuun kiiloomeetirii dhibbaaf wayii tana seera baasanii jedhan agiyoomiidhaan agiyoomi akkan godhaan jedhan.
Agi fuul duratti beellama qaban ittiin nama itti deemaa jiru hin jiru warri namaan jedhan shan keessaa baasaa waan jedhan kan dubbatanii.
Yoom jala qaban waan kan.
Ji'a jiru dhukkuma hin guutin.
Bulchiinsi gaafattanii hortaa'uu jirtu.
Bulchiinsi shaneen kasan shan tuutii san qarayyuu shanee deeggaruu jirtanii siin jedhananii sagalee dubbatuyyuu hin jiru waan akkasii suni sagalee namni fuudhuyyuu hin jiru. nama akkan gaba kan cufa jiddeetti manillee uma namni sigala qaba inni tokkollee hin jiru midhaan faanii akkuma nama gargaarsa uummata geessu faan dabraniin sila uummata kennanii uummata kennaniif hin jiru. Godiin gujibaa kana harkaan lafa goora dooraa asi gujilli kaalleen sunuma hojii odeeffannoo gurra dheeraa hojja dhageenyu godiin gujibaa kan keessa fulaan namni hin jirru hin jirtu fulaan namni waltiin hin godaansisin hin jirtu. Wanni sun hin fooyyee lafirra dhabamuuf deemuu jira namni garaachuu qofaaniyyuu.
Nama kunilleen olloota shanii lafirraa eeganii jedhaniitiin on isaanii keessa aanaa gumii waldalloo keessa afaan karaa ardaa dambiitti nu qobsiisan jedha.
Gara dambii guluu garulaan garulaan nu qobsiisanii halkan mootummaa waraan mootummaan nu eega. Osoo ka shaneeti shanee qallabdanii kan karaarraa godaantanii akkasitti mootummaan eegamtanii akka shaneen hin qallabamne hin jedhan.
Waan isaaniin himatan kan ka'e jirtu san.
Shana dhiisii maatiyyuu qallabachuu dadhabuutti jirra jechuudha. Naannoo sunitti argina hin beeknu shana isaan baanan suniyyuu sun isaan taatutti hin beeknu.
Namni waltiin danda'uu jedhani nama kanaan rakkat fa'aa wabitachuu dadhabfaa aanan bis gurgurachuu dadhabe nama gabaa dhaqachuu dadhabfaa waan mirkanaa waan garta qabda.
Kaniyyuu namoota akkas dadhabe keessaa tokko guutuun isaati bar nam kana inni nu lakkoofnuu miti namoonni naannoo sun qubatan guutumatti bakka namni daldalachuu danda'an jiru kan nyaatan maatii isaanii bituu danda'an jiru.
Amma bulchiinsaana gumee dalloo laf shan eeguuf jedhanii olloota hedduu afaan karaa godaansisan keessa nam dubbisuu jirra abbuqqa dhibaati shanee qallabdan jedhanii olloota hedduu laf kiiloomeetirii dhibbi tokko caaltu keessa walti godaansisan jedhanii isan himatan namni gabaayee dhaqachuu dhiisi midhaan mootummaan qarqaarsaa biyyaa erga fakkeenyaaf roobii dabarte keessayyuu bulchiinsatti jidduu gurguratee jedhanii isan himatan loon ollaan qabla kaanitti galmeen harka mootummaa jirti ardama dheeraatti fakkeenyaaf namni beelanka gaggabeeyyuun jiraa jedhanii maqaa dhaanii dubbatan wanni isaniin himatan kun jirti abbuqaa jedhe gaafadhe.
Aanaan nagum qaba. Rakkoo rakkoo nageenyaa taana keessa jira. Amma kanaan wal qabadhi. Uummatni aana sanii gaagaamama keessa jira. Turtiisee bulaa faffacee qubachuun irra uummatni walitti deddeebi'ee qubachuun hin jira.
Uummatatti fedhee qubat moo isaan quubsiise?
Uummatatti fedhee qubat. Yuubii liiban taa'ee naga kanaan wal qabadhi rakkoo hawaasummaa isirra ga'u rakkoo jiruuf jireenyi isaa irra ga'u kanaan taa'ee laalee mari'atee akkamitti rakkoo tana jala bahuu dandeenya waan jedhu yoo waqti dhiyaannee nagaa keenya nu eegganne taate rakkoo keessa bahuu hin dandeenya. Bifa immoo faffacaanee qubanna kanaan rakkoo keessa bahuu hin dandeenye dee yuubii dhiibani. Taa'ee murteeffatee ardatti murteeffatetti qubate bakka durii faffacee qubatirra.
Lafti keessi hin baay'inaa jedhan jirti. Qayyii masmar jedhanii lafti namni keessi hin baan haa kiloomeetirii dhibbaaf wayi haaga gumee eldalloo haaga ardaa hedduu haa waraanii keessa jiru. Lafti akkas hin jirtu.
Lafti qayyii masmarii haa keessi hin baay'inaa jedhan hin jiru.
Tamaan jedhanii jira.
Hawaasni saayisaa namni isaa naannoo san keessa tiffatee gara ofii beekuutti akka jiraatu wanni uummatni godhe malee wanni naannoon kun qayyii masmarii armaachitti ta'ii namni keessi hin ajjatin jedhamee mootummaan murtaa'ee kaamin jiru kan beeku.
Waanumatti bulchitu ardama dheeraa kan maanti jira namni beelan gaggaggaaf jira yookaan ammoo namni guddoo beela.
Amma rakkoon rakkoon rakkoon amma uummatni argaa jirirraa rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee bakka tokkotti jedhufu islaaftuu akka rakkoon jirtu ni mu beekama.
Taate gaarte taa kan fa'a fakkeenyaaf rakkoon ata gaarte. Rakkoon ata gaarte taa kan fa'a fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf ardama dheeraa irratti. Hamqutu kanaan wal qabadhi akkuma durii midhaanii sochiin uummataa. bakkuma barbaadetti fula baatetti ba'uuf galuu fi rakkoon nagaa waan jirtuu fi kun dhorkameera.
Kun ardama dheeraa maanti jiraa jette reefu ardama.
Kanaaf midhaan uummataatiin wal qabadhi wanni hawaasni irraa tajaajila argatu wal qabadhi beekumsa aanaatiin beekamee arda midhaan sun itti geeffamutti akkasitti nu barreessinee fula midhaan itti galuu malan itti gala.
Ardama dheeraa maanti jiraa jette namni beela.
Ardama dheeraa jechuun beera jechuun jiddu galaanaati.
Jechuun namni beelaan achi wata afaan jechuun gaggaggab afaan wanni.
Ardama dheeraatti beelaan gaggabee sun ammaan dubbii kanallee ardama dheeraatti dhufe. Dhargurraatti dhargurraatti dhugarra fagaate.
Midhaan gargaarsaaf makiina jaffaa roobi dabartfaa gar nageellee bononatti hin dabranii jennaanii jidduu gurguratanii jedhani dharmoo dhugaa yookaan akkas garteetti.
Midhaan gargaarsaa nageellee dhufanii jidduutti gurguratanii agodeeffannoon hin qabnutti kunin dhara.
Arda keessan keessa gammaattam namni walti godaansisan olla hagamta lafa hagam bal'atu arda hagam.
hedduu fulaan amma lakkoofsaan agarsiisu jechuun danda'u.
Jechuun garuu uummatni yoo biliivaniin taa'ee murteeffatee fulaan immoo eeddoo nageenya isaatiif jirtutti quttumii jira. Kunin ammoo agasii bakka akkasii waan jedhamu daasa waan akka hin qabneef hin jechuun danda'u.
Gara keessaniin namni tanaan shakkameetiin dhamfaan akka namni nuun jedhutti fulatti hidhanuu dhabanii manneen barnoota fa'aa fula hedduun namni hidhanii jedhanii nam shakkitan fulaa gamitti hitan nam shan heettanii shakkitan.
Fulaan amma garagaraa kanam itti hidhanii akkasitti nu kaafnu hin jirtullee namni to'atamuuf yakkiisilee hin jiraa. Kan ammoo laalamee qulqullaa'ee seeraan namni gallakkifamaa jiru malee akkam jedhama kanatti haa mannidhaa daddabee fuula garagaraatti namidhaan kun nagubicha aanaa ta'ee labsan dhufetti hin jirtu wanni kun dhugarra fagoo.
Tagamalachuutu yaayyuu dhageen warree lafaa ammoo waan dhaamat qaba akkuma bullulaala argaa jedha.
Addunyaa waan kan beektee qaamaan irra jika laaltee akka uummati kun qubatuuf akka waan kan hubatettiin akka wanni kun uummata kana irra kaasee uummati kun duruma dhamaatiin liqimsa sanaan hin dhumanne lechuu barbaada.
warra lamaanuu galateeffannaa vii'oo afaan oromoo caqasuu jirtan. Hospitaal naqamtee horii uummatii buuseene haaressanii hojii jiranii jedha bulchiinsa hospitaal kanaa. Hospitaalli kun hin ganne sagaltamaan duratti hojii jalqabee nakormal kanaan nu erge.
Uummatni magaalaa naqamtee hospitaala speeshaalaayizidii naqamtee waggoota sagaltamaan booda ofii haaressee tajaajilaaf oolfatee jedhan hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Taarikuu Taaddasa yaadni hospitaala speeshaalaayizidii naqamtee haaromsu kun eessaa madde Dr. Taarikuun deebii qabu.
Akkuma gara hospitaala kanaatti haala isaa yeroo ilaalu baay'ee natti na baay'ifama ture. Horii nu agarre hoskiidha boolla baddeedha mooraa guutuu ajaa'ibu kana jijjiiruun hin danda'amu hin danda'amu kan hawaasa erga waamne booda maddi maallaqaa mootummaa bira kan jedhe dubarree hawaasa yoo hirmaate kan hojjetu goone namoota volontarii jirbi hirmaatanii hojii kana galmaan ga'uu danda'an gara kanatti dhufan goone kan jalqabaa namni maallaqa dhabeetu hin taane maallaqa namatti kennuuf nama aman waan ta'e hawaasa bal'aa isaanii waamneefinne erga ilaalchifne booddee mumatu boode haatiraa immoo keessatti da'uun dogoggoraa dogoggora seenaati nanumatu jijjiirrata kan jedhu jalqaba namni amanii waan itti walii galee fi kan jalqabaa namni yeroo dhufu hojii ofuma isaatii safarattee waan danda'u hojjetatti himmichatu muratu goone yeroo isaan hojjetatanii fixanii birri isaanii fixatan abalatu hojjetee jenneetu dhagaa adiisa barreessineen immoo girgijaa keenyaa jechuudha waan qaban maal maallaqa hunda utuu namtiin humna isaanii guutuu amma qalamii isa xumuraatti yaa'anii amantaa guutuudhaan egaa uummanni hirmaataa ture nu bira faabrikaan hin jiru wanti guddaan hin jiru baay'ate magaalaa keenya keessa kan jiru bookiidha baay'ate immoo suuqiidha kan sidibu firaashii dhibba tokko yeroo jalqabaaf kan bitee mana kanatti gashi hojjetaa mootummaa magaalaa naqamte warreen kaan immoo galaanarra kan jigsaa tolaafaa alarraa qindeessan kan jaallanni isaan itti ummatanii gargaaraa turan sun alarraa isaan immoo konteenerii tokko galaanarra doolaarii kuma soddomii saddeet waliin kunuunsan amma gidduu kan immoo doktira maanuweel argatu kanaaf kan proseesii godhaa jiru kanarraa ergaa jiru kan gaafa digdamii lamaa galaanarra bu'ee deddeemu. Kanaaf seenaa waggaa sagaltamaa keessatti uummanni magaalaa naqamtee keessaaf ala jiran raajii hojjetan hospitaala guutummaa guututti ofii isaaniitii haareeffatan.
Haaromsa hospitaala speeshaalaayizii naqamtee ilaalchisees miira tajaajilamtoota biratti uumame akkasitti dubbatu Dr. Taarikuun.
Mooraa isaa hodhuttee ilaalte nama footootti ka'u nama keessa taa'ee bashannanu kana maaltu jijjiiru kana maaltu hojjete jedhee kan dinqisiifa. Yoo girgiddaatti jedhee ilaale garuu maqaa nama dhuunfaa maanee kaatolik jedha. Achiin zakkee achiin fayyaa godinaa jedha. Achiin dookteeri olii addeen taalkilinik jedha. Achiin immoo alamaayyuu abbaa seeraa jedha. Adde jigaayyuu kan jedhaman akka akkasiin wanni isaan yaadanii godhan waan guddaaf nama raajeffachiisuuf namoonni galateeffatu waan ta'eef uummanni akkanaan walitti buuseefiti. Amma garuu walii galata ilaaltu mooraa guutuu keessi bareedaa nama hawwataa namni footootti ka'a lafti giriinii ta'a halluun jijjiirame an silallee iddoo kasiittan du'an jedhe amma iddoon du'a koo bareedeera ee koottan du'a bara jedhan nama fudhataniiru duniyaa keessan waaqayyoon moo keessanii adeebisu kan jedhan alarraa dhufanii namni ilaalan immoo maal jedhu maanni yeroo gabaabaa kana gidduutti humna maaliif kana jedhu eenyutu kana godhe wal gaafatu kanaaf wanti miira ummataa olaalte gaafa keessa taa'ee nyaata nyaatu fooliin kaleessaa isa qaqqee jedhu dur maal jedhu gaafa mana keenyaa kaanu fooliin mataa keessaa nu ajaa jedhu har'a kun hin jiru wanni maallaquu ummanni buusee raajii kana godhe fata kana bareechatu immoo dhimma maal ilaalamu miliyoona afurtamaa haga miliyoona jaatamaa kan ta'a giddu galeessan haga miliyoona shantamaa kan ta'u ummanni kun walitti dhidhee waggaa lamaan kan guutu guyyaa tokkoof utuu walirraan cibin kan booddee gaafii namni kaasu maal gochuu danda'a qoricha hin dhabe manni bareeduu maal godhachuu danda'a erga manni bareedee immoo qoricha barbaachisaa deemna manni fincaanii bareeduu maal godha sarviisii kana kan qateechuu danda'a sarviisii dabalaa deemuu dandeenya amma sa'aatiin sitti mukanatti biiroo fayyaa oromiyaa irraa dhufanii iddoo kaanser seenterii imeejingi seenterii diyaalisi seenterii lafa laallataa jiru isaan immoo bara kana jalqabuuf jechuudha gamoon haadholee siree dhibba lama qabatu darbii xumuraa guutamaa jiru akkuma kana immoo ispeeshaalitii seentiriidhaaf biiroon fayyaa kan deggaraa nu waame amma waliin jiru iddoo laalaa jiru kun wanti uummanni godhu Qaamolee hawaasaa garaa garaa haaromsa hospitaala speeshaalaayizii naqamtee keessatti hirmaannaa taasisaniifis sagantaa galateeffannaa kaleessa taasifameen beekamtiin kennamuudha kan Dr. Taarikuun dubbatan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen hospitaalli kun haala dur ture keessaa baheeraa kanaaf ammoo qaamolee galateeffamuu qabantu jira jedhu.
Bakki hospitaala kana balfii fi xiraan foolii adda addaa nama gashinee fi maqaaf hospitaala ta'e garuu gaarummaa guddaa kan hin qabne kan namni balaaleffatu ture. Har'a rageenye yommuu laallu galata uummata magaalaa Naqamteef naannoo isaa fi dhalattoota naannoo kanaa fi biyya alaa biyya keessa jiraatanii haa ta'u manaajimentiin hospitaalichaa amaatii hedduu waan dhaba'ee inisheetii isaa fudhatee sochoosee riisortii mobilaayizeeshinii irratti hojjetee baasii mootummaa otoo baay'een qooddatiin hojii gurguddaa fi hojii qulqullinaa haaromsa isaa irratti waan baay'ee keessatti waan irraa baratamuu qabutu hojjetamee jira waan nama gammachiisu jechuudha. Aantummaan manaajmentiin hospitaalichaa itti qabatee ka'ee gama tokkoon uummata qabatee kallattii biraatiin ogeessa isaa qabatee haati nu deessee fi abbaan nu dhalchee maaliif du'a kan jedhamu sana dhaadannoo godhatanii ka'anii haati deesse miidhagdee ji'a sagal nu baattee sadarkaa kanaan nu geesse maal nurraa barbaaddi abbaan nu dhalche maal nurraa barbaada hawaasni kun har'a kan jedhamu yaadanii ka'anii amma yoo ilaallu hospitaalicha keessa bakka haadholii daa'immanii bakka namni itti Qaamolee hawaasaa hirmaannaa taasisan keessaa Dr. Alamtsaayii Tasfaa Gammadaa isaan tokko.
Hospitaalli laqamtee seenaa isaa yoo ilaalle biyyuma kana keessatti isa lammataatii jedhama. Hospitaala Minilik isa Finfinnee jiru dursaan malee warri kaan hin dursanii. Yeroo ijoollummaa koos immoo addanumatti dhalattee guddatte waanan ta'eef beekumsa Suwiidishoonni keessa hojjechaa turanii. Bakkeedhuma hospitaalli sana lafa namni itti taa'ee itti gammadu ture argisaa. Mukkeen dhaabatanii qulqullina manasaa nama gammachiisa ture. Waggaa sagaltama. nama guddee garuu amma dheedhii suwiidishnoonni ba'anii gada deeme malee guddina waa tokkoon qabu ture. Yeroo baay'ee inni biyya alaa ture. Yeroon dhufee dhugaadha horiidhuma loon yookaan farda yookaan gaangeellee achi keessatti fuudhanii fayyaa ishee ilaaluudhaaf waan nama jibbisiisudha. Kanuma kana ilaallee egaa biyya keenyadha. keessa jiraannaa meeshoo waa tokko taane horii qabna jennee iddoo kaan itti fiiguurra fooyyeffannee kanuma keenya qabanna jechuudhaan waan xinnoo xinnoodhaan gumaacheera. Gumaachi koo baay'ee guddaa miti. Mari'atee ofii isaatii of gargaaruu qaba. Kana utuu hundi keenya irratti wal dekkirree wal gumaachinee waliin hojjennee hospitaala keenya kana caalaa yoo fooyyeffanne.
Abbaa Gadaa godina Wallaggaa ba'aa Asfaw Kabbada gama isaaniitiin erga hospitaalicha haaromsame booda jijjiirama jira jedhan akkasitti dubbatu.
Inni kanaan duraa yeroo ilaalu kallaan illee hin jiru. Waan achi keessa jiru waan ijaaf hin tolle duudhii namaa ijoolleen achitti fuutee yeroo jirtu kana fincaan bakkeetti tubboon dho'ee manni haati deessu ijoolleen dhukkubsattu ajaasaa dhukkuba saaraa mootaa kana keessa akka turan hundumtuu dhaqee ilaalee doktoroonni kunis immoo uummata gaafatanii naani uummanni kaka'umsa mataa isaaniitiin kan ta'een manni sun ammaarra bifa haaraatiin qalama adda addaa huccuun adda addaa yaa'u dibamee inni kaanis immoo manni haaraa bukkeedhaanis immoo ijaaramee wanti hundumtuu diigamee mantenaansiin hundumtuu godhamee amma mana yaalaa lafaa ka'ee ijaarame fakkaatee uummata keenya baay'ee ittiin haala gaariin uummanni keenya itti tajaajilamaa jira.
raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa hamburraa.
taarrataa numta boriitiin waltajjii nagaa jennee nagee ansora